mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasubiza mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya umunyarwandakazi yaraye ahawe igihembo gihebuje n'umujyi wa moreyare mu gihugu cya canada nakakigiye gushimira n'abandi bose cyaturutseho ari abatumye ibikorwa nkora bimenyekana ari abanyorohereje bagatuma dukorana rwose igihembo bakimpaye mu izina ryanjye
uwo ni monique mujawamariya uyobora ishyirahamwe mafubo rikorera mu bihugu mirongo ine na birindwi ku isi abantu bagera kuri mirongo ine barimo abasivili basanzwe bafasha ingabo z'igihugu muri burkina faso bishwe n'abantu bikekwa ko ari intagondwa za kisilamu mu mpera z'iki cyumweru naho abategetsi mu ntara ya tigereya iri mu majyaruguru ya etiyopiya barashinjwa kwinjiza ku gahato abana mu gisirikare izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abantu bagera kuri mirongo ine barimo abasivili basanzwe bafasha ingabo z'igihugu muri burkina faso bishwe n'abantu bikekwa ko ari intagondwa za kisila mu mpera z'iki cyumweru ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo ivyo vyabereye ahitwa kompiyenga hafi y'urubibe burkina faso ihana na togo na benin abasivile barenga cumi na batanu barishwe ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye igihe imodoka barimwo yategwa mu kindi gitero cabaye mw'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ku birindiro vy'igipolisi ahitwa faramana hafi y'urubibe na mari abantu babiri barakomeretse ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu vyarabandanije muri burkina faso inyuma y'agahengwe kari kamaze indwi zitari nke abasivile n'inteko zijejwe umutekano zitari nke barishwe muri ivyo bitero Burkina Faso irageramiwe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ihe zatangura ibitero muri icyo gihugu ziturutse muri Mali gushika ubu abantu barenga ibihumbi bibiri barishwe abandi bagera ku miliyoni zibiri barahunga ingo zabo Hassan Sheikh Mohamud niwe watorewe kuba perezida mushya wa Somalia ni ku nshuro ya kabiri agiye gutegeka iki gihugu aheruka ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umukuru w'igihugu muri Somalia atorwa n'abagize inteko ishinga amategeko ni inkuru twateguriwe na Oriani Tangishaka Hassan Sheikh Mohamud yabaye perezida wa Somalia kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri gushika muri bibiri na cumi n'indwi yaraye atsinze perezida yari ahasanzwe ni nyuma y'amatora yarandiriye cyane yaragizwe mu bice bitatu arangira ku mugoroba weje ku munsi w'imana amatora yagizwe n'abagize inama nshingamateka mu bihe bidasanzwe aho leta yari yahagaritse uruja n'uruza mu ntumbero yo guhagarika ibitero by'intagondwa mu gihugu mu ijambo yashikirije ahejeje gutogwa muhamudu yavuze ati intsinzi ni iy'abanyesomaliya kandi ibaye intango y'ibihe by'ubumwe demokarasi ya somaliya n'intango y'urugamba rwo kurwanya ruswa yongeye ko avuga ko impinga ari ndende amatora yabereye mu mahema ya gisirikare ku kibuga cy'indege gicungerewe n'inteko z'ishyirahamwe z'ubumwe bwa afurika ayo matora yari amaze iminsi yararindiriwe cyane bituma haba icuka kibi cya politiki mu gihugu byatumye kandi hongerekana amakenga y'umutekano muke mu gihugu cyane cyane mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika abategetsi mu ntara ya tigereya iri mu majyaruguru ya etiyopiya barashinjwa kwinjiza ku gahato abana mu gisirikare ni inkuru nanone twateguriwe na fidel niyongabo itororokanizo ry'amakuru yo mu bwongereza reuters ryarabagije hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatanu ababa mu ntara ya Tigreya abagwanyi b'umuhari TPLF bafashwe n'abakorera amashirahamwe y'abagira neza bavuze ukugena abategetsi bo mu nzego zo hasi binjije abantu ku nguvu mu gisirikare mu bice bitari bike by'intara ya Tigreya benshi mu bari binjiye ku bwinshi mu gisirikare ku gushaka kwabo mu ntango y'ingwano hagati y'inteko za TPLF na leta ya Ethiopia batera bagonanwa muri iki gihe kugwana mu ntambara batabona iherezo ryayo muri iki gihe Kindeya Gebrehiwo akora mu biro bijejwe imigenderanire by'intara ya Tigreya yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko bamwe mu bategetsi b'inzego zo hasi mu ntara ya Tigreya bapfunze imiryango yabo bashaka kwinjiza mu gisirikare ku nguvu yamaramenyesheje ko ivyo ari ibintu bishika gake kandi ko abari bapfunzwe barekuwe mu gihe abo bategetsi bahanywe umuvugizi wa leta ya Ethiopia Regese Tulu yatangaje ko abategetsi ba leta baronse amakuru atari make avuga ko abantu binjizwa ku nguvu mu gisirikare mu ntara ya Tigray
barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Oriani Tangishaka batugejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kandi gusanga ibiganiro byacu n'amakuru ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo kuri uyu mugoroba avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa Kagarama aho ni mu karere ka Kicukiro i Kigali mu Rwanda rumaze gutegeka ko Dieudonne Ishimwe wateguraga irushanwa rya mpinga rya Nyampinga w'u Rwanda akomeza gufungwa iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza ku byaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ashinjwa rikomeje iburanisha ku ifungwa n'ifungurwa rye by'agateganyo byabaye mu muhezo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi wari hanze y'urukiko aracyadutegurira iyo nkuru turayibagezaho mu kanya makuru yacu ya saa moya n'igice amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bwa muntu afite aho ahuriye n'u Burundi yakoze ubushakashatsi bugaragaza uko impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba zibayeho ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda Ishirahamwe Rukristo ryigenga rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu Action de Chrétien pour l'abolition de la torture akate Burundi rikorera hanze y'igihugu niryo ryafashe ya mbere mu gukora amatohoza ari mu cigwa cerekana ingene impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bitandukanye zahungiyemwo mu muryango wa Afurika y'ubuseruko Armen yongere atwara kate Burundi yiganijwe ry'Amerika ingene izo mpunzi zibayeho mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo no mu Buganda cyane cyane mu gihugu ca Tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa bamwe bakabatahukana ku nguvu abandi bakicwa abandi bakanyuruzwa abarundi bahungiye mu Rwanda e, barafise akarusho e, hamwe na zahungiye mu Buganda cyane cyane twabonye ikibazo kiri mu mpunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania hamwe na Kongo hariyo amategeko igihugu cya Tanzania gihonyanga kandi ngaho mboneyeho n'akaryo ko kuvuga yuko ishirahamwe ya CAT igiye gukorana n'andi mashirahamwe yo mu karere kugira twitwarire igihugu cha Tanzania.
Leopold Sharangabo icegera cutwara urunani rw'abaharaniye agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar aratanga uburorero bw'amabi akorerwa mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania.
Urumva ko hari impunzi ziza ntizakirwe n'abakiriwe bagafatwa nabi harumvise ko bagiye bakabatemagurira ibitoke bakababuza gukora bakababuza ikintu cyose cy'abateza imbere uh, abishwe abishwe abanyurujwe duhere nko 2015 eh, bari hafi muri majana abiri abagiye gupfungirwa i Burundi nabo bari muri abanyurujwe abo twashoboye kumenya nabashika ku munani abatwaye bitemewe n'amategeko uh, nuko ibi bihugu byozivugira kugira ngo ntizibana zicwa n'inzara z'abarundi zigire umutekano ayo mashirahamwe yerekana ko u Rwanda n'Ubuganda ari byo bihugu bigerageza kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'impunzi nk'amasezerano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe y'i Geneve mu Busuwise ari nayo ishami HCR ryita impunzi rigendera ko Patrice Nadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda yabwijwe ry'Amerika bimwe mu byo bahabwa nk'uturusho badufashe neza kwivuza turose mituweli barashobora kuduha impapuro z'inzira pasiporo z'impunzi murazizi nk'abafise imodokari perimi yabo yari yaheze barashobora kudufasha bakaduha izindi wipimisha ziriya ndwara za kovide wipimisha nk'abanyarwanda ikindi nacyo baraduhaye ikarata y'impunzi karite d'identite idufasha muri byinshi kwivuza ubwa mbere niyo tuyerekana ikindi nacyo kandi nk'ufise udufaranga ukaja kuguruza konte muri banki ibyagirije nk'ibyo by'amashami yigenga ku mwaka uheze byari byashizwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bwa afurika union africaine ubwo rwego rwamenyesheje ko rutewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania uwo muryango werekanye ko ari ihohoterwa rice kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ico igihugu ca tanzania kibivugako rihamagara sudi mwakibasi umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intore gati mu gihugu muri ico gihugu yamara ntivyadukundiye ko tumuronka ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze uwo mutegetsi yarageneye amakamba atandukanye yo muri ico gihugu ubutumwa yatangiye inyarugusu ni nabwo yatangiye induta yagize ati harageze ko mwese mutahuka ku gushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi twifuza ko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri worangira mwese mwamaze gutahuka twarondeye n'igisata HCR citaho impunzi kw'isi Tinageli umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya biraba akarere ka Afurika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afurika aremeza bimwe mu biri muri izo raporo wavugira ishami ryita impunzi ku munsi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati ubwa mbere twibaza ko abo batahuka ku gushaka kwabo yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye ko abo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo mu makambi akaba atakundi bafise bari kugira ku biraba haser yongeye ko ati twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa ruhagarikwa twarabwiye akatari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi iryo shamwe mpuzamakungu HCR ryerekana ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro zirenga ibihumbi amajana atatu abenshi muri abo bakaba bari mu gihugu ca Tanzania mu myaka itatu iheze abarenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri barahungutse Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika umujyi wa Montreal mu gihugu cya canada waraye uhaye umunyarwandakazi igihembo gihebuje gitangwa n'uwo mujyi madamu monique mujawamariya yagizwe officiel de l'ordre de Montreal we n'abandi bantu cumi na barindwi bagiherewe ibikorwa byabo mu guteza imbere Montreal n'abayituye mugenzi wacu veniste nshimiyimana yavuganye na madamu mujawamariya amubaza uko yakira icyo gihembo icyo gihembo nacyakiriwe nk'ikimenyetso cy'imana impaye ko ndi mu nzira iyishimishije nacyakiriye rwose avec gratitude sinibuka sinzi neza uko umuntu yabivuga mu kinyarwanda ariko nacyakiriye nshimira n'abandi bose cyaturutseho ari abatumye ibikorwa nkora bimenyekana ari abanyorohereje bagatuma dukorana rwose igihembo bakimpaye mu izina ryanjye ariko ni igihembo ni ukuri umuntu yagize kikagera ku bantu benshi none se ni ibihe bikorwa by'ibanze by'ingenzi umuntu yavuga ko ari byo bashingiyeho baguha iki gihembo yewe bahereye ku buryo nakoraga kuva kera batangiye bavuga nk'ukuntu amnesty international yanyitaga ariko urebye igihembo nagiherewe ko ari organisation mafubo imaze kugera mu bihugu mirongo ine na birindwi ku isi yose kuri kontina eshanu yose abahari abamambure baho bose bazi ko mafubo yavukiye montreal bazi ko montreal yatumye mbasha kwisubiranya no kwiyubaka nyuma y'akaga nari mvuyemo mu rwanda mu kwa kane muri mirongo cyenda na kane ariko uyu mujyi wampaye ubushobozi bwo kwiyubaka pa ubushobozi materiyarime amahoro yaho urukundo rw'abantu baho rwatumye mbasha kugira imbaraga zo kutagwa ngo wingire ahubwo nkongera kugira imbaraga zo kweguka no gutekereza abandi baba bataragize amahirwe nk'ayo nagize urebye uyu mudari nawuherewe mafubo kuko mafubo yakwiriye isi yose ihagurutse mahayari iyo mpeta ni nk'urufunguzo urufunguzo rufungura imiryango myinshi uzayikoresha ute niyihe migambi urwo rufunguzo ruzagufasha kurangiza nibyo koko ibyo uvuze impeta nk'iyi gihembo nk'iki kiba urufunguzo rw'imiryango myinshi kuko gituma abantu abenshi mu bafata ibyemezo mu bafite n'ubushobozi bakumenya bakamenya ko ufite kuba wakwizerwa kuko iyo bajya gutanga impeta nk'izi ngizi bakora keke cyane zicukunyutse zirambuye ku buryo udashobora kunyerera ngo ucemo ubone iryo shimo niba uri umuntu ugendera ku binyoma cyangwa niba uri umuntu udahuza na gahunda bazi wavuze cyonka ibi bizatuma abantu benshi banyizera bumva ko nkwiye kwizerwa ko nakorana n'umuntu akaba azi ko agiye gukorana n'umuntu w'inyangamuntu icyo nashobora kuvuga ni ukuvuga ngo banyarwanda banyarwandakazi tujye duha agaciro akazi k'umuntu iyo umuntu yakoze ikintu tukemera uko cyakozwe kuko nk'ubu nagira ngo nkubwire ngo kugira ngo mbone uyu mudari ibikorwa byanjye nta byahindutse na kimwe ahubwo ibikorwa byanjye byamenyekanishijwe n'umunyarwandakazi umunyarwandakazi witwa ariane mukundane abantu benshi baramuzi kandi basoma ibyo yandika niwe rero wicaye ngo aranyibuka aravuga ati umuntu witwa manika mujamariya najyaga numva ari umwana n'ifoto ye na clinton nabonye kesike redeveni ajya kuri gogora arashakisha bien atanze igogora rimuzi ibintu byinshi cyane byinshi cyane byanyanditsweho kuva nagera inahana mbere yawo Ariane aricara akora umwandiko mwiza mwiza cyane ku buryo nawusomye muri za vandire dize do gratitude narawusomye nanjye ndatangaza ndavuga umwana w'umukobwa n'ibyo avuga kuko yavuze ibyo nakoze ariko abivugana urukundo abivugana kubaha abivugana uburyo vurema buri muntu wese ubisomye bimugera ku mutima iyo nyandiko ya, ya ariane rero niyo umuzungukazi witwa joanne de roche n'inshuti yanjye kuva imyaka cumi n'irindwi yasomye ngo aravuga ati monike burya twabanaga ibi byose warabikoze kuki tutabizi kuki tutabimenye noneho ndamubwira ntariko se ko duhura tugasangira tugaseka nari kukubwira ngo hagarara kubwira ibyo nakoze koko ati yewe ati ntabwo bigomba guhagarira ubwo joanne deroshe ahereye ku nyandiko ya ariane mukunde nke akora inyandiko yuzuza dosiye byamufasha amezi atatu arangije arambwira ati dore ibintu uko bimeze ubyemera utabyemera ngiye kubitanga kuri ordre de montreal montreal igomba kumenya ko ifite umugore witanga nkawe arabikora eva na rezilita rezilita nabonye umudari wa officiel de l'ordre de montreal kubera abo bana b'abakobwa bombi bazi kurokonesa la valeur du travail des autres kenshi abahawe imidari basabwe n'ibyishimo bagira uwo bayitura wowe by'umwihariko uyu mudari wawe uwutuye nde
uyu mudari rero mutuye abana b'abakobwa babyariye iwabo batuye ku musozi wa mbazi mubatuye kubera ko muri iyi minsi kuva nabonana nabo kuva nakorana nabo kuva nakwirirwa nirukankana nabo umusozi hirya no hino dushakisha ibisubizo by'ibibazo bahura nabo nibo bampaye imbaraga zo kumva ko ubuzima bwanjye bufite agaciro
uwo yari madame monique mujawamariya kuri mikoro ya mugenzi wacu venuste nshimiyimana mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri ibi bihe hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana b'abakobwa bakiri bato benshi benshi mu bahohoterwa ni abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye na za kaminuza nyuma yo gukorerwa ayo mabi benshi bisanga batwaye inda bakiri bato zituma bata amashuri bikabicira ahazaza habo umuryango w'abibumbye uvuga ko buri mwaka abana miliyoni cumi n'esheshatu bari hasi y'imyaka cumi n'umunani babyara bakiri bato umuryango Learn Work Develop ukorera mu Rwanda uri mu miryango ifite gahunda yo gukurikirana aba bana b'abakobwa batwaye inda imburagihe navuganye n'umuyobozi w'uwo muryango bwana Mwiseneza Jean Claude ambwira impamvu asanga zitera icyo kibazo hari ubwo hari ikibazo kiba n'ubundi gisanzwe kiriho ariko amahirwe aba ahari ni uko inzego zibishinzwe cyangwa se abayobozi babishinzwe baba bakibonye bakavuga bati ntabwo twishimiye ko iki kibazo kigomba kubaho bakakigaragaza ariko ngira ngo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika abivuga ntabwo byagombye kuba ari ibintu biba nibirangiza uwo kibayeho ngo atinye kuvuga ikindi nubwo abantu bagombye kuba bahohotera abandi umuntu ngo yumve yuko afite ububasha ku buzima bw'undi muntu ufite uburenganzira nk'ubwe ubwo rero bivuze yuko uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka bugomba gukoreshwa kugira ngo uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese by'umwihariko noneho uburenganzira bw'umwana cyangwa se uburenganzira bw'umugore bwubahirizwe kubera yuko umwana umugore nibo bakunze kugaragara mu mateka ya afurika mu mateka y'u rwanda y'uko eh, bakunze guhohoterwa igihe kirekire ariko ntibiborohere guhita bagaragaza y'uko bahohotewe hanyuma ngo babashe eh, ku- kwirenganura cyangwa se kwegera inzego zabarenganura kugira ngo eh, uburenganzira bwe bwubahirizwe cyangwa se hakurikizwe amategeko bwana mwisa neza ah, abenshi bakurikiranira hafi iki kibazo ah, bavuga ko ahanini ipfundo ryacyo ari ikibazo cy'ubukene ari ikibazo ah, cy'urubyiruko kutabona akazi icyo gihe ugasanga byorohera wa wundi wifuza ah, kuba yamukorera iryo hohoterwa abikora kuko wa mwana nk'uko ah, abantu babivuga aba akeneye ayo mafaranga hanyuma yamara kuyahabwa akagira n'ikibazo cyo kuba yarega uwo muntu kuko wenda ashobora kuba amwifuzaho andi mafaranga ikibazo cy'ubukene ukivugaho iki ese nawe wemeranya nawe bavuga ko ari ipfundo ry'ibyo bibazo byose urakoze ikibazo cy'ubukene njye numva gishobora kuba ariko ntabwo aricyo numva cyaza ku murongo wa mbere njye numva icyaza ku murongo wa mbere ari amakuru ari ikibazo cy'uko abantu badafite amakuru ahagije ku burenganzira bwabo kugira ngo umuntu amenye ati i- ese i- uburenganzira bwanjye ni ubuhe itegeko rindengera ni irihe ese ndamutse ngize ikibazo umuntu amuhoteye nabariza hehe ntekereza ko ariho hambere ikibazo wenda gishobora kuba gitangirira kuko usanga abantu benshi ntabwo baba bazi amategeko ariko nanone ku ruhande rwa kabiri ntibamenye n'uburenganzira bwabo ngo amenye ati ndamutse mpohotewe na- na- na- ninde nakwifashisha nanyura mu zihe nzira kugira ngo uburenganzira bwanjye bubashe kubahirizwa ubukene rero nabwo birumvikana ariko eh, kenshi wenda umuntu ashobora kwa kundi bavuga yuko umuntu wenda eh, ashobora kwitwaza icyo afite ashobora kuguha kugira ngo wenda niba kigufasha mu buzima wumve yuko wenda wakwihangana ariko uramutse ufite amakuru ahagije ku bijyanye n'uburenganzira bwawe uramutse ufite amakuru ahagije y'uko uwo muntu urimo kugira icyo agufasha mu by'ukuri atarimo kugufasha ahubwo arimo arakwica kandi hari icyo wakora kugira ngo uburenganzira bwawe bubungabungwe nibaza yuko ntabwo wavuga ngo ni uko yaguhaye iki wari ukeneye kugira ngo akugireho ububasha nibaza rero ko impamvu za mbere zituruka yuko abantu badafite amakuru ahagije ku burenganzira bwabo naho ubukene bwaba ari bushobora kuza yego nk'icyitwazo bushobora kuza nk'umuntu kugira influence cyangwa power uwundi muntu yitwaje ko amurusha ububasha ariko uwo warushijwe ububasha ikigaragaza ni uko aba adafite amakuru ahagije ku burenganzira bwe ngo anamenye yuko eh, uyu munsi niba uyamurushije iki n'iki ariko nawe ejo ashobora kukimurusha ndetse cyane ku buryo rero atakabaye amwangiriza amateka ngo amwangirize ubuzima bw'ejo hazaza urakoze cyane bwana mwiseneza jean claude umuyobozi w'umuryango landwak develop ukorera mu rwanda kuri telefoni dufite abandi bakumva ijwi ry'amerika reka dufate cyril wiriwe neza amahoro amahoro edirwemu uri hehe mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka kayonza ikibazo cyawe ikibazo ngenda ndi kubona nubwo uwo mutumirwa yavuze yuko ah, ikibazo cy'ubukene kiba kitari cyo kibazo cyane ariko muri rusange iyo ndebye mbona abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abangavu mu guhohoterwa eh, n'ikibazo cy'ubukene kirimo kubera ko ntabwo uwumuhohotera ashobora kuba yamusanga mu nzira ari kugenda gusa cyangwa se ngo amusange iwabo akenshi umwana ariga yamara kwiga akaba yarize nk'ibintu runaka noneho akapurayinga muri uko kwapurayinga ak- akaba akeneye kuba yabona akazi rimwe na rimwe akaba yahamagarwa ati ngwino turagushaka hari ibyangombwa ibi n'ibi ugomba kuba watanga U- u- bakamushyira bakaba basa nk'aho bamushyiraho nk'amananiza rero bakamugira ati kugira ngo ibyo byose niba utabibona ugomba kumfata neza urumva umwana w'umukobwa niba amaze igihe iki n'iki yararangije kwiga akeneye akazi nta- iwabo niba ba- akenshi ababyeyi ntabwo bakira ubwo bushomeri bw'abana babo uba usanga bijujuta ngo ndakugura kotegisi ndakugura amavuta ndakugura ikintu cyose kandi wakabaye byibura hari ukuntu warabonye akazi umwana wo kwa kanaka yabonye akazi uwo kwa kanaka yabonye akazi usanga n'icyo gitoto nacyo ubwacyo kiratuma umwana atiyakira bikaba ngombwa yuko ari gukora igishoboka cyose kugira ngo nawe abe yabona akazi ikindi ni ikijyanye n'ubukene mu muryango ashobora kuba ataranize ariko no mu buzima busanzwe akaba yashukwa kugira ngo agere ku kintu runaka cyangwa ari n'abahohoterwa bagendeye mu buryo bwo icyo nakwita ishema avuga ati kanaka abayeho neza nanjye nzakora igishoboka cyose kugira ngo mbeho neza mbone umwambaro mwiza ngire gute kandi we yakabaye afite ukuntu ashobora kuba yakwitwara muri ibyo bibazo ubukene rero ndahamya nashidikanya yuko ari iryo pfundo ikindi n'imyaka nayo ubwayo hari igihe bashuka ugasanga kugendana akumva yuko kuryamana n'uriya mugabo kanaka ari ishema kuko uriya mugabo ari umukozi wenda wa leta ari umuganga ari umuganga ari iki simbizi n'ishema nabwo ubwabyo akumva yuko byaba ari ishema nabyo ubwabyo bigenda bibaho ikindi numva kigomba kuba cyabaho bari abana b'abangavu batwara inda mbese numva ntabwo na nisa nabyumva neza ugasanga umwana yarabyaye ari muri iyo myaka uwo babyaranye nawe ntabwo yigeze afungwa ngemba numva leta ibikwiye kuba yabishyiramo ingufu bwana mwise neza hari icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndashimira sirire ku cyo avuze cy'ubukene kandi nanjye ntangira ntabwo nigeze mpakana ko n'ubukene bubifitemo uruhare ariko ntabwo navuze ko ubukene aribwo bwaza imbere kuko dufite ingero nyinshi z'abana usanga bari mu bukene yego ariko ugasanga ntabwo rwose bafite imyitwarire mibi ishobora kuba yabikoza cyangwa yatuma basama izo nda z'imburagihe cyangwa se inda zitifuza icyo ni kimwe cya kabiri dufite n'ingero z'abana bo mu miryango idafite ikibazo abana bo mu miryango idafite ikibazo usanga imiryango ifite byose ibaha ariko ugasanga nabwo bafite imyitwarire ishobora kubesipoza cyangwa ishobora gutuma basama izo nda zitifujwe cyangwa inda z'imburagihe niyo mpamvu rero nagarutse ku kintu nabo bagarutseho siriro yavuze ku kintu cy'igitoto ababyeyi bashobora gushyira ku bana wowe ntufite iki kandi uriya afite iki we ntabwo ufite akazi uriya afite akazi ni ukuvuga rero icyo gihe umubyeyi hari ubwo aba ari we ubaye nyirabayazana wo gushora umwana mu gihe yakabaye amufasha kuvuga ati dore icyo wakabaye ukora reka ngufashe umwana wanjye dushake umurimo w'icyo ukora wagira icyo ukubyarira kugira ngo wihe wenda ibyo ntabashije kurya mu by'ukuri iyi si turimo ibihe tugezemo birasaba yuko twigisha urubyiruko rwacu kuko bihora bigarukwaho baba abayobozi baba natwe mu miryango itari iya leta yuko mu bagenerwabikorwa n'aho duhura n'urubyiruko hose tubumvisha yuko nta kintu na kimwe ushobora kugeraho utakivunikiye ikintu cyose wabona mu buryo bworoshye kiba gishobora gukurikirwa n'ingaruka mbi mbere y'uko dusoza bwana mwise neza hari abandi bagarutse ku bijyanye n'uko aba bana b'abakobwa muri iyi minsi barikujije cyane barusha ba nyina ubwenge abandi bakavuga ko abakobwa ntibumvira ababyeyi babo hari uwigeze gukomoza ku bijyanye n'inshingano z'umubyeyi ubu benshi bakavuga ko kenshi usanga muri iyi minsi abana barerwa n'abakozi bo mu ngo ugasanga ababyeyi ntabwo bafite umwanya uhagije wo kuba baganiriza abana babo icyo kibazo cy'uruhare rw'umubyeyi muri ibi bibazo byose mubona cyakemuka gute murakoze cyane koko iki ni ikibazo gikomeye kandi gikomeje kugaragara murekezi wabivuze kuri facebook yakoze kuko yavuze ko usanga abakobwa ukuntu baba barikujije ugasanga bavuga ngo wampaye pasi amatelefoni ahenze n'ibindi ariko umubyeyi ni ukuri nagerageze aho ari hose ibyo akora byose uko abyuka ajya mu kazi agataha bwije cyane anatekereze no ku bana anatekereze no ku bana yumve ko bamukeneye bakeneye ko abaganiriza ariko ikindi navuga kuri iyi ngingo ni uko usanga hari n'abana barusha amakuru ababyeyi ugasanga wenda umubyeyi ntiyize umubyeyi ntazi gusoma no kwandika wenda umwana we yabashije kwiga afite abamushukisha ibijyanye n'ikoranabuhanga bamwereka ibiteye isoni cyangwa urushaho kumushora mu busambanyi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga zaba kuri watsapu n'ibindi arakoze bwana bwise neza ni naho dutoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire ko mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri na diodone icyubahiro badufashe kwegeranya aya makuru muri studio mwari kumwe nanjye dirwema basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe